iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika miriwe nshuti bakunze muteze amatwi ibiganiro by'iradiyo ijwi ry'amerika risa miliyoni washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muri siti ya gatanu muri kumwe na jowe diane na hazwe ndongo y'ibiganiro by'uno mwanya
uyu mugwi rero bakaba bavuga yuko batunganywa n'umushingamateka yitwa terance asanzwe yatowe mu ntara ya gitega
uyu ni Pierre nkurikiye umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi yagiriza umwe mu bashingamateka bo mu runani ya mizero y'abarundi gukorana n'umugwi hoba utera umutekano muke mu gihugu cy'u Burundi iyo nkuru turayigaruka ko ahandi hato mu ntara ya gitega havugwa amakenga y'abanyagihugu baba mu micungararo y'ahagiye kubakwa ingoro y'inama nshingamateka na nkenguzamateka igituma muracumva muri ano makuru ongere ngire mwiriwe inkuru imwe imwe ukwayo igipolisi c'u Burundi cagiriza umwe mu bashingamateka bo mu runani mizero y'abarundi kubafasha mu guha abantu bahungabanya umutekano wagirizwa ni Terence Manirambona ariko akamirira kure ivyo vyagirije umuvugizi w'igipolisi c'u Burundi Pierre Nkurikiye yabivugiye mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru abereka umugwi w'abantu bakora urudandazwa rw'abigeme umunyamakuru wacu Eloge Wirikaneza yakurikiranye ico kiganiro kuva ku munsi wa mbere w'iyindwi abantu batanu b'igitsina gabo gusa nibo bamaze gufatwa bagirizwa kuba bagize umugwi w'inkozi z'ikibi ukoresha ibigwanisho babiri muri bo bahagaritswe ku munsi wa mbere inyuma yaho ku itariki ya cumi na rimwe ku kwezi barekuriwe n'ubucamanza bamaze amezi arenga atandatu mw'ibohero rikuru rya gitega mw'ijoro ryo kuri uyu wa kabiri ku mutumba wa nyarunazi muri komine rutegama intara ya muramvya naho igipolisi cemeza ko bimwe mu bigwanisho abo bantu bakoresha birimo inkoho zibiri zo mu bwoko bwa kalashnikov n'amagerenade atatu vyafashwe mu vy'uwo mugwi wagirizwa ni ugutegera imiduga ku mabarabara gushaka guturira ububiko bw'igitoro bw'itankoma muri gitega no kugerageza kwica uwahoze atwara iperereza igitega nyene abagize uwo mugwi igipolisi c'uburundi kivuga ko bakorana n'umushingamateka yitwa terance manirambona yatowe mu runani mizero y'abarundi mu ntara ya gitega pierre nkurikiye umuvugizi w'igipolisi uyu mugwi rero bakaba bavuga yuko batunganywa n'umushingamateka yitwa terance asanzwe yatowe mu ntara ya gitega uwo rero abakurikiranye amakuru mbere mwarigeze no kumwumva avugira kuri amaradiyo amwe amwe yo ngaho iwanyu avuga yuko abagwanirira igihe bari bafashwe avuga yuko ari abanywanyi b'umugambwe wiwe bariko baratotezwa ariko murumva ivyo bafatanywe murumva nivyo barimwo aba abaheruka kurekurwa bari kuwe na parake y'igitega mu buryo butamenyekanye neza hanyuma rero baca baja mu nama babiri ba mbere baca baja mu nama bariko barapanga gusubira kugira ikindi gitero ntigipolisi caronka amakuru gishakira bacakira nibo bahavuye bavuga aho ibi bigwanisho navyo vyatowe ejo nabajije umuvugizi w'igipolisi c'uwo mushingamateka bikiwe muri kino gihugu c'u Burundi ku bintu vyose bira amategeko aravuga ukungene bigenda umushingamateka iyo hari ivyo ubutungane bushaka kumubaza birafise ukuntu birafise inzira bicamwo nibabona bibaye ngombwa bazoheza bamubaze ivyiwe ko umuntu yatowe n'abanyagihugu ashobora gukimbukira inkozi z'ikibi ziba zikora zagirizwa amabi benayo tukibaza yuko ababijejwe inzego zose zibijejwe zoheza zikabikorerako kugira ngo umwe wese abazwe e, ico yagirizwa ico yagirizwa umushingamateka mani rambona aragihakana tuvuganye ku itelefone yabwijwe rya amerika ko atarota avugira abantu bahungabanya umutekano w'igihugu uwo mushingamateka yemeza ko abantu babiri barekuwe ku itariki ya cumi n'imwe ku kwezi yari yabwiwe n'ubutungane ko bwasanze bera ikindi asigura nuko gushaka kwerekana isano hagati y'abo bantu bafashwe nawe ari ugukwegerako terance mani rambona asaba ubutungane gukora amatohoza yigenga kugira ntihagire umuntu azira ubusa abandanya avuga ko mu byo yatorewe harimo kuvugira abantu bose baba mu runana aturukamwo nabo mu yindi migambwe iruhande y'abo bantu bafashwe bagirizwa guhungabanya umutekano mu ntara ya gitega hari n'umupadiri yafashwe ajanwa gufungirwa mu ibohero rikuru ryaho kuva kuri uyu wa kabiri mw'ijoro Pati Jean Marie Ciza yanasanzwe ari n'umunyamabanga adasanzwe w'umwungere wa diocese nkuru ya Gitega yagirizwa n'igipolisi kuba yashatse gufata ku nguvu umwigeme wo mwaka w'icenda mu mashuri yisumbuye igipolisi cy'u Burundi cetse kandi aramenyesha amakuru abantu batatu bagizwe n'abagabo babiri n'umukenyezi umwe bakora urudandazwa rw'abigeme bakanabakoresha mu bushurashuzi ubu bafungiwe mu iperereza Eroge Burikaneza Bujumbura Ijwi rya Amerika urakoze loje wirika neza tuve ngaho ibujumbura dukubitire mu ntara ya gitega aho mu gihe leta y'u Burundi iri kwiritegurira kubaka ingoro y'amakoraniro y'inama nshingamateka na nkenguzamateka muri iyo ntara amakenga ari menshi ku banyagihugu baba ku mutumba wa nyabututsi wo muri komune ya gitega ahazokubakwa izo nyubako abanyagihugu basigura ko bafise ubwoba bwo gushobora kunyagwa amatongo yabo ibyinshi kuri ino nkuru n'umunyamakuru wacu Fidel d'Antoine Nsabimana
umutumba wa nyabututsi uri mu manuko bushira uburengero bw'igisagara ca gitega muri komine ntara ya gitega kuri uwo mutumba niho hariko harategurwa kuzokubakwa ingoro izokoreramo inama nshingamateka na nkenguzamateka leta y'u burundi ibicishije ku muvugizi wayo filipo nzobonariba iherutse kumenyesha ko ihafise amahegitari indwi mu gihe hakenewe ikibanza kingana amahegitari angana mirongo indwi filipo nzobonariba amenyesha ko leta itegekanya guca yikora ku matongo y'abanyagihugu bari impande y'izo hegitari indwi ziri mu minwe ya leta ibanje kubaha umuzibukiro abanyagihugu bene ayo matongo amakenga ni menshi aba ni bamwe muri abo bene ayo matongo bayaze n'ijwi rya amerika uba dukuyeho dutunzwe no kuririra nk'ibyo mu ndimo bakaca badutwara nk'izi ndimo zose tuba dufise none tuzoca tubaho gute abafise umuryango bazoca bagira iki abana kubona ubu bigoye umuntu ajya arinze kurondera ubu udafise nk'akazi akora yironderere two mu ndimo none bakatwaka nk'izi ndimo tuzoca dupfa twangara umuhombo uzohaba kubera je nk'ubu je ndahamaze imyaka itandatu naje nje kure y'igisagara inzi ko nje kwagukirwa nk'umbura igisagara kizonshikira kubwira uzoronka iyo ahandi ushobora kuba usanga bigoye ntituramenya usanzwe urimvukira hano nyene egome ntituramenya nk'ico bazoduha yuko twoshobora kuronkamwo ahandi twokwimukira ivyo nivyo twobanza tukamenyeshwa ico bazodutekerera ukuntu coba kingana none nko kuva hano wahora ukura ubuzima bw'abana ukavaho ukagenda nk'ahandi canke nyene ukabura n'iyuja ivyo turabona ko ari ingorane tugiye kuronka twega abanyagihugu babira imitsi niho twakura akajumbu niho twakura nk'uduharage niho dukura udusombe two ku bigoti urumva twabagaburira ivyo mu ndimo none nk'ubu nk'abadafise nk'akazi nkaba twega ntidushoboye kuronka nk'akazi dukora nta n'amashuri twiyigiye ishuri ryacu ryari ryo kwiyimbira mu ndimo utujumbu n'uduki none tuzoca tubaho gute abo bana bo bazoca babaho gute bazokura batazi rero ko bavutse ku bantu canke ku bavyeyi nkino hari abantu bapfa akazi benshi impfuvyi nyinshi kandi zijya zirondeye twino utarose nk'ahantu c'akaraka ntushobora kuronka ikintu ugaburira abana urumva kugira umupfakazi azoronka iparasera kandi iparasera nayo irazimvye canke izo mpfuvyi ziri hino zironke ahantu ziba urumva twe tubona ko abantu tugiye kwangana ata handi hantu tugiye kuruhukira abanyagihugu barashima ko iterambere rizoba ririko riraza mu ntara yabo ariko barafise ico basaba leta twebwe ntitwanka yuko haba iterambere ni ryiza mugabo batworohereze hanyuma baduhe umuzibukiro hakiri kare tukihaba tugende kurondera ahandi kugira ngo umuntu ashobore kuraba hashira umuryango abana aba yaribarutse nuko boduha umuzibukiro hakiri kare tukubaka utundi turure nuko botubwira imbere y'igihe n'iyo mizibukiro naho bo batarayiduha bakaduteguza vy'ukuri tukamenya umuntu umwe wese ico yofata n'ico yoreka filipo nzobonariba yari yavuze ko habaye umwumvikano hagati y'abo banyagihugu bene ayo matongo n'intumwa za leta ariko abanyagihugu siko bavyumva uno mukenyezi ari muri abo bafise amatongo ati nta kintu na kimwe gushika ubutuzi nibo baduserukira tubabajije bakatubwira ko atana kimwe tuzi mbwa tukabona ko ibikorwa umenga biriko bitera bija imbere uyu nawe aremeza ko yagiye mu nama yabahuje n'abashingamateka batuwe mu ntara ya gitega abaserukiye ubushikiranganji bujejwe ivy'amatongo n'abaserukiye umugwi w'igihugu ujejwe amatati y'amatongo n'ayandi matungo uwo mukenyezi mwirimizi avuga ko atanezerejwe n'inyishu zatangwa n'ababijejwe
nk'uwujejwe terebye yaciye avuga ko naho boturungika mu cendajura atacu canke za kigamba ugaca uraba nk'umuntu asanzwe yisumamwo mu gisagara yaje ari busembere bagaca bamurungika amabaye afise umuryango ino afise n'aho yisumamwo ivyo rero urumva twe vyaraduteye amakenga imiryango irenga agati ijana niyo ifise amakenga ko izohava yimugwa kubera izo nyubako igitega fidel antoine nsabimana ijwi ry'amerika
ijwi rya amerika turabandanya n'amakuru twabateguriye tukayabandaniriza mu gisata co kunguruza abantu n'ibintu mu burundi abagendesha amapikipiki na bajaje vyunguruza abantu mu gisagara ca bujumbura bavuga ko batakire neza ingingo y'ubushikiranganji bw'amasoko ntanganguvu ubutare n'agataka iyo nayo niyo kubegurira station imwe rudende rwa deri bagiye kuza baranweshereza ko igitoro mu kurindira ko ikibazo cikena ry'igitoro kivugwa mu burundi gitorega umuti ibindi kuri ino nkuru n'umunyamakuru wacu evariste nziko banyanga
ku mugoroba w'uyu wa kabiri niho umuvugizi w'ubushikiranganji bw'amasoko ntanganguvu ubutare n'agataka yashikiriza zimwe mu ngingo zigiye gufatwa mu ntumbero yo gutanga igitoro ku masitasiyo yo mu gisagara ca bujumbura amapikipiki yunguruza abantu hamwe na bajaje benshi bita tukutuku ivyo vyuma vyeguriwe sitasiyo imwe rudende nk'uko vyashikirijwe na leonidas sindayigaya umuvugizi w'ubushikiranganji bw'amasoko ntanganguvu ubutare n'agataka station interpetrole musée vivant izohereza igitoro amapikipiki be n'udutukutuku ipikipiki imwe irekuriwe kuronswa litiro zitanu ku munsi mu gihe agatukutuku ari litiro cumi ku munsi iyindi miduga itari muri ubu bwoko twavuze izonywera igitoro ikeneye ku yandi masitasiyo ayandi ayo ariyo yose abagendesha amapikipiki yunguruza abantu na bajaji mu gisagara ca bujumbura bubahirije iyo ngingo bazindutse kuri uno wa gatatu batonda kuri sitasiyo interpetrole mize viva bagenewe bavuga ko basanze kuronka igitoro bitoroshe bagasaba ko iyo ngingo yosubigwamwo ntibaturekereje kumubona kuko twahora tumwe umwe wese yibe nk'ahageze nta kundi rwe mutirere ingingo ntaciri kirabafasha ingingo ndi ku kilometero nari nzoshikirwa ryari ntavyo nzi mugo niyo baba handi hose ariko abakijya bariko bitanga wacengetera ukaronka byo nibaza ko borekeza ahubwo umushikiranje yafashe iyo ngingo yakubitira ngaha karaba ibiko birahaba aha twatonze hano n'ubu tutakuva ngaha izuba ryatwishe twiriwe ubusa ejo n'ubu munsi turabwirwa twera yaraduheje no mushikiranganje cyo dusaba bo tureka tukanyweshe kuko twahora tunywa aho kiri hose umuntu akagenda agasaba arose akaronka bakareka kugira amacakubiri bakayakura abo bunguruza abantu bakoresheje amapikipiki na bajaje hari ikindi batemera basanga iyo ngingo y'umushikiranganje ko mu manera kiza yo kubagerera igitoro bategereza bategerezwa guhabwa ariyo kubarenganya bagasigura ko ataco bibungura mu kazi kabo ka misi yose mwavuze ingingo y'uko imoto bayiha ilitiro zitanu tukutuku nayo bakayiha ilitiro cumi twebwe tudo litiro zitanu ku moto ku munsi ntidukwira uragenda ugakora akanya gatoya kandi kanya gaco nta gutonda usanga ata mwanya kurondera presema yikwiye ushobora kuronka abo bagendesha amapikipiki yunguruza abantu mu gisagara ca bujumbura basanga iyo ngingo kandi yo kubaha sitasiyo bisangije imvugo itajanye n'ingiro uno mumotari ijwi rya amerika ryamusanze atonze nko ku kilometero ababazwa n'ingene haje kunywesha abafise amamodokari nta gituro turonka kukironka naho n'induru hari habaza kunywera bafise amabo wumva twe kuva mu gatondo turatonda ico gituro naco twiga turonka unye babahaye station gwanyu iyo station ntayo baduhaye kubera iyo bayiduhaye tuba turiko turanywesha abapolisi baraza bakanywesha abapolisi bakanywesha ku mabido abakandi bakazana amamoto yabo abandi bakazana imodoka zabo kugira tunywe biratugora rwose n'abagendesha imodokari imyidogo isa n'iyabo bunguruza abantu ku mapikipiki amakuru dukesha bamwe badashima gutanga amajwi ni uko hari abasigaye baja kunywesha igitoro caba ica esanse canke ica mazutu mu bihugu bihana imbibe n'uburundi bagasaba nyabo na leta y'uburundi gukora ibishoboka kugira itorera umuti ikibazo c'igitoro ivyahuha bitarahuhuka ni mu gihe bamwe mu marangurira imirimo yabo hagati mu gisagara ca bujumbura bavuye mu mihinga itandukanye baza batanguye kwikora ku maguru imana yabahaye haba mu gutonda ku kazi canke gusubira imuhira ku kubura ikibunguruza umushikiranganje w'amasoko ntanganguvu ubutare n'agataka ko mu imana irakiza aza yaratangarije abarundi ko ubukene bw'igitoro mu gihugu buturuka ku ikena ry'amafaranga y'agaciro ibujumbura evariste nziko banyanka ijwi rya amerika
murabimenyereye ko iminsi yose ya gatatu nk'ano mango ijwi rya amerika ribashikiriza ikiganiro ntore reka zoza gitegurwa na studio ijambo reka rero mu gitega amatwi
amakuru makimina mbega uri mu maki kudakoma yo iminsi yose nk'aya mango sinkakaza mba ndiko ndumviriza ntorere kazoza wumviriza ntorere kazoza eee erega mwarasizwe ntorere kazoza
ntorere kazoza ni ikiganiro gica hirya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu burundi reka n'inyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio ijambo ntorere kazoza ntorere kazoza
ikaze ni gwanyungu bakunzi b'ikiyago cya politike ntorere kazoza muri kino gice cya kabiri icyerekeye ikiyago tugirana n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD General Evariste Ndayishimiye banza wiyumvire uwo yononewe ibintu kuko niwoja kwiyumvirira ishetani umumarayika ngo ndamutaye ngo reka ndamwice ngo ishetani yibereho urumva rero iyo muriko muriyumvira iminsi yose bajya abaronderwa n'ubutungane kugira ubutungane bukorere neza abononewe ibintu urumva rero nawe uri kuvuga ngo ubutungane nibukorere neza bajya bononye ibintu kugira ngo abononewe barire batunture nibatuntura ko aribo benshi uzocugira gute ubu rero ku bwanyu ibiganiro birashoboka mu burundi ibiganiro biriko biraba byatanguye kera kandi twe tuvuga ibiganiro bidakumiriye n'umuntu n'umwe muga abantu rero bahora batubwira ngo ibiganiro bidakumira ngo urumva ngo ca muzana ngo ngo nabajya bagize kudeta je navuze nti, nahubwo muvuze biki vuga uti genda mwugurure amaprizo yose kuko twavuze ibiganiro bidakumira genda rero mwugurure ubusho bwose bajya bapfunzwe bose ntagire n'umwe avamwo niko ntarabyumva babe babivuga none uwatemagaje ubutegetsi akica abantu n'umuntu yivye impene ko hariho uwivye impene nzi ubu afunzwe ubanza gufungura uwo nyene mbeko atantu wari- uriko aramuvugiraho kandi wewe yariyibiye gusa amena inzu canke yaragiye agiye kwiba usanga yakomerekeje umuntu ntiyapfuye yaragiye no kwa muganga arakira yivye miliyoni zitanu mbeko uwo batanu umwe ariko aramuvugira ngo naze mu biganiro none wese umugizi wa nabiga kandi ya wewe yakoze ibiri munsi y'ibyo bajya bakoze nimwe bamushaka rero ibiganiro ahubwo ge- nimuvuge- mu- n'aba- n'aba- n'abagizi ba nabi ahubwo twugurura ubusha bwose bave baze nabo nyene mu biganiro none ko ivyo batabivuga icerekana yuko bavuga ivyo vyose ari akarenganya baba bariko bararenganya abagiriwe nabi ni uko bashaka ko wakoze ikibi kinuka ari we aza mu biganiro mugo wakoze akabi gatoyi akaba ari waguma apfunzwe Ah, ivyo wagumye ukora vyose ni haza hazamwo akantu k'igisirikare ubu mu mugambo CNDD-FDD ho nuhava ushiramo igisi- igisi- akantu ka gisirikare oya mu bisanzwe iyo uzi ubwenge ikintu cyose uramenya ingene ukigenza mu gihe ushitsemo uri umusirikare ukora ivy'igisirikare uri umunyepolitiki ukora ivya politiki umva rero uno munsi ndi mu mugambwe ntunganya ibikorwa nk'umunyepolitiki igihe nari umusoda natunganya ibisu- igi- ibikorwa nk'umusirikare igihe nari umushikiranganje natunganya ibikorwa nk'umuri muri leta igihe nari umuyobozi mwishikira ku- mu- mu mu biro by'umukuru w'igihugu natunganya ibikorwa bijanye n'icyo gikorwa nkora ndavuga yuko ntushobora kuza uh, ngo byose ngo nti- ngo- ngo ntibihinduka nawe nibaza yuko mu gutambuka ushitse ku mudugo niba ushitse ku mpanuka utatambuka ico kimwe, urahindura ingendo ariko uko mwari akadasohoka na honorable Hussein Rajabu uno munsi uvuga ko mwapfuye iki rajabu twahujwe n'ibintu bijanye n'ubuzima bw'igihugu mere nk'ubura hati twahuriye munsi y'igiti c'idarapo nuvuga icaduhuza cari igihugu mu gihe ahemukiye igihugu je nanje ntarahemukira igihugu ntidushobora kumvikana ivyo birumvikana Eh, nico gituma rero tuvuga ngo mufiki wewe yononera igihugu nanje nkaba nshaka kubungabunga igihugu none wari hehe Hussein Rajabu yayerera ntubimbaze mu giconza ariko arayerera kuko nta wovuga ngo aba- ngo aba- ngo mu muco uyu- ubwo karitiye i- hamwe yotaga adrese nicyo cyerekana ko ayerera
igihe wakora mu biro by'umukuru w'igihugu bamwe baravuga yuko muri CNDD-FDD bariko biyumvira umukandida ashobora gusubirira Petero Nkurunziza kurongora igihugu General Evariste Ndayishimiye ashobora ku- guhiganirwa ico kibanza Ico gihe.
wahavye ubitinya ico gihe Naba- nababivuga mugabo urumva ntivyari ivyo nikimenya amenya ko bitari ivyo Si- urabona ntisi ivyo vyabaye iyo biba vyo wari ku- wari kubibona wari kubona uti habaye higanwa naka yatsinzwe haca hatsinda naka ivyo ntavyo wigeze ubona ndibaza ijya ntebe y'umukuru w'igihugu uno munsi nta ni- ntaho kikuzamo uti noyihiganirwa nanjye
kuba umukuru w'igihugu rero ndakabwire hajya ah, ni ibintu bitangwa n'imana je nico gituma je abantu jama bariko barantangaza sinumva igituma batubaha umukuru w'igihugu umuntu umwe mu gihugu urumva ibyo ari byo guhuriza ko mu gihugu cyose guhuriza ko umuntu umwe ku bibazo byose ari we azobibazwa gushobora guhuza honyine bakahuriza ku muntu umwe imana ibirimo kuko burya hariho ababa bashaka kuba umukuru w'igihugu benshi benshi mugabo kubona bashobora guhuriza ko umuntu umwe ujya ano muntu ntushobora kugenda uravuga ngo ngo je ngo ndifuza kuba umukuru w'igihugu umukuru w'igihugu ni general ge nimba ubwo barazi icyo ari cyo umukuru Nawe ntabyo w'igihugu wifuza
kuba umukuru w'igihugu imana niyo ishobora kuvuga iti wewe nagupangiye iki ndagusize ayo mavuta." ikizongera sindacanka mugabo ndakubwira Muga ndiwoza guho- gukubitana guhoha- inyereka.
guhoha uvuga uti ndashaka kuba umukuru w'igihugu ahubwo je birananira nubwo je sinumva niyo nobihera nk'ubu nyene nka nkumva ko umenga novuga ni je ndashaka kuba umukuru w'igihugu ndumva ko bigoye none ko wabaye umushikiranganji nko hagati mu gihugu ukaba umujenerali ukaba umukuru eh, ku isonga rya sendedefdede none icyo usigaje ni iki?
hari igihugu kiba kiriko kiragutuma igihugu rero kigutuma aho gishaka uko gishaka generali bayetse ndayishimiye no munsi iyo bariko baravuga bati umukuru w'igihugu ntiyari akwiye kwitoza muri kino kiringo cy'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu gishira ibihumbi bibiri na mirongo ibiri kuko amasezerano yari yarusha yaributsa wewe ukunda kuvuga yuko umenga nta nta kintu kiba gihonyanzwe muri ayo masezerano ivyo ni bande babivuga ubwa mbere barabifitiye uburenganzira si abarundi
uvuze rero ubu u- duca imanza tudasomye amategeko umurundi yavuze umurundi yavuze none ubutungane bwavuze tubufute jewe sishobora kumva in- bakubwira bati iyo ubutungane bwavuze bwakurenganije cawunguruza mugabo ntushobora kuja kuvuga ngo ngo jewe ngo ingingo yiwanje ngo ndabiravye wewe uri yinde abo bose bavuga ngo ntihakwije kwi- ntihakwiye kwitoza ni bande bari mu rwego rwitwa guki ni bamwe bicira imanza rero kwicira imanza naho murazi bikwega akarambaraye ejo bundi umukuru w'igihugu ati abarundi sinzobahemukira amategeko nayo nyine nzokwa ndayubahiriza abandi abarundi bamwumviriza bamwe bati agira avuge ko azokwitoza mu kiringo kigira kane muri senedefite ibyo murabibona
ariko uravye ubu turi ku mwaka ugira kabiri amatora abaye ayo ni matora azoba mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri uno munsi kubaza ico kibazo ni nk'ugusamaza abarundi kuko ntiturashikana no ku gice co gushira mu ngiro ivyatowe muri senedefudede muvuze twiyumvire ubunyene kuja kwitoza ni ukugira badusamaza ntidushire mu ngiro ivyo abanyagihugu batowe hanyuma tunabishize mu ngiro baze bace badufatira kuri ivyo nyene banza mureke dushire mu ngiro ivyo batoye kuko haracyasigaye imyaka hanyuma rero igihe tuzoba turiko turabona aho twabishize mu ngiro tu- natwe tu- ega tuzokwikontorora turabe neza hama duce tuvuga tuti none ubu naho tuzogira ibiki ikiya rero muri kuravuga uti ubu naho tuzogira ibiki niho uvuga uti ninde yoshobora kubishyira mu ngiro mugaca rero mumenya muti aha uwo bishyira mu ngiro ni naka murumva uno munsi ntihaba haragera kuko nti- ntituranikontorora ko twashyize mu ngiro ibyo batoye tuzagutangura kwiyumvira ibindi dushyira mu ngiro urumva ntibire muri kino ntibiragoye gihe igihugu kiri mu bihe bigaragara ko bishobora kubura ibihe by'inzara hari ikintu muri senedefite ndiko murakora ego cyane sinzi ko umaze iminsi uri kurankurikirana jewe natanguje isekeza ryitwa kurwanya ubukene uwo mwaka muri seredefudede twayihaye icivugo iti uyu mwaka ndawuhariye kurwanya ubukene situwuhariye ndawuhariye umwe Umwe umwe wese ku gatwe wese ndawuhariye kurwanya ubukene ubu rero maze iminsi wumva nje hagati mu gihugu abenegihugu turayaga jewe mu mutwe wajya sindigera numva ingene umuntu w'umugabo akomeye afise umutwe ashobora kubura ibihumbi icumi mu mupfuko nawe wobintera mu rushinge ntavyo numva nuvuga nti turi ba bantu wiyicariye none imana iragaburira uwicaye mpora nkunda guca ndabacira umigani ndabwira nti soma no mu ijambo ry'imana bati usibye gukora cyo usiba no kurya none bakore hehe ko hari ibishomeri byinshi umve rero ingorane nizo kwa muzi ko wewe uzoba ubeshejweho n'uwundi iyo niyo ngorane ya mbere yanyoshe abarundi ituma itugumiza mu bukene ufise ubwenge aho ukoresha ubwenge bwawe ukavuga ngo bazompa batampaye ndapfuye niryo kosa rya mbere dufise aha we no gufatira nyene ku mukingo awogera utambwiye we ko ubu nyene wihaye ingingo ataretegwa akazi ata muntu n'umwe naho ukora utakora wavuga ko wewe cufana inzara ubu nyene ukabinyemerera neza ati je ndocafana inzara bwiza ukuri ni ukuvuga umuntu wese w'umuntu akomeye akuze adashobora gukora kugira kuremwe ikintu uwo muntu ntaca amara iyi si ni ba bandi umwe yacuruza itarena imana yaciye umwaka urumva shebuja aciye mwaka nawe imana yaguhaye itarena urase kuyicuruza ici kwaka ni ukuvuga ici kwaka iyo tarenta yayo kuko ntacyo uyimariye none ubu mubaza iminsi mubagira ngo bakore iki Aba- abenegihugu bose je ndababwira nti umwe wese ategerezwa mbene kuko ushaka ko ari jewe ndagutorera umugambi erega ni- niyitorere wenyene umugambi gusa ndabahaburorera je nk'ubu ndakwakarorero ndafise nk'uburorero nkabu- nkabune nkunda gutanga inkoko uremeza yuko ishobora kugura inka akora akarorero je kubwira iyi nkoko iragura inka
agira bati nguhe inzira yoroshe ubunyene nguhe inzira yoroshe ubunyene inkoko ibundikira ubuswi bungahe
na mirongo ibiri irabubundikiye sawa jewe basi mfashe yuko yakujije ubuswi butandatu gusa Mhm.
inkoko zine zigugwa ngahe zikuze duhere ku muswi w'inkoko umuswi w'inkoko ugugwa ngahe ucutse ushobora kwibeshaho nyina bitari ko
none ubu wogugwa iki ko ibintu byose byazibye ntiwumva ugugwa ntu- an- ibyo ari byo byose ntushikane ibihumbi bitatu tuvuge ko ugwa ibihumbi bibiri ibihumbi dufate ibihumbi bibiri hari umuntu w'umugabo ashatse ibihumbi bibiri yabibura ariko urumva yawagutse umuswi wumvise ingorane ufise W- wa mutahe ufise ntuzi kuwucuruza umugabo aciye agenda gukorera nk'umuntu abarimyi baruzuye ngaho ibintu n'utu- n'ibintu byinshi ushobora gukorera abantu bakoresha ni benshi ukuraho imiswi ibiri umutahe none ntuwuroza ntiwarose umuswi udafite ibyo uyigaburira iyo nkoko
kugaburira inkoko zibiri bisaba ko u- urinda kugira amahera kwere jewe niga muri primaire je nacaye ku nkuru mfise inkoko zitandatu n'inkwavu cumi na zine umutahe nari naguye nakubwiye Natsibiye ingene- ingene natsibiye ibiziriko none uwo mu- umutahe ni wowe gutsiba ibiziriko umutahe ni we wenyene none ntiyumva ko naciye ndo ku mutahe kandi nivyo izo nkoko naziguze mu biziriko none ubu bose basibye ibiziriko niyumva ko hababura n'ibyatsi batsiba wumvise umeze nk'umuntu avuga ngo ngo mbe nk'ubu twese twagira umwimbuka umusesekara ntitwaba duhomvye Nti- rero upfa umuhevye gu- uheba gukora ngo kubera uhavuronka umusesekara urumva twaba duhomvye turose oya mwobura umusesekara umutahe mugiye gutsiba ibiziriko mwese mwobura n'ibyatsi batsibamo tubabura n'ivyatsi batsibamo Mu- mubitsivye mwese muca muronka vyinshi mugaca mubishora hanze mugaca muzana amadolari ntimuca mutahogera ama- ama- a- amahinguriro erega erega mm, twebwe abarundi ubu ndiko nigisha yuko umurundi wese ategereza kugira intumbero
ndagushimire generale valiste ndayishimiye nshimire nawe wahisemo gukurikirana kino kiyago ca politike norere kazoza jerome niyonzima nari ndakiremesheje ndabipfurize kuranirwa mu banyu no mu vyanyu naho butaha
cyari ikiganiro nturere kazoza ikiganiro gica hirya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu burundi n'inyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio ijambo
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icanyu nuko rero nshuti bakunzi ibiganiro vy'iradiyo ijwi rya amerika twari tubafitiye muri kano kanya ni ngaha bigarukiye mwakoze mwe mwatwumviriza abakozi abanyamakuru baduteguriye amakuru mwumvirije mu minota cumi n'itanu ya mbere na studio y'ijambo ku kiganiro ntorere kazoza dusozereyeko uwundi yakoze ni innocent kimenyi yashikanye amajwi ahiwanya ari kumwe na enjeniyeri mu buhinga bw'ivyuma diane nahazwe twari kumwe ndayifurize kuranirwa mu banyu no mu vyanyu naho utaha